Good evening, my people. Welcome to another edition of our Tori Tori News Books, coming to you from the cables of Takwa Station. na so na boy olagoke bankole mutolib aka ibamu wey dey give you all the gbedugbedu all the tori-tori wey dey shele for inside obodo naija go enter inside funa with inside the land of alabata. i go like to run you through the koko of the gbedu for today's evening before we go inside the matter edu my front na yarn say us president joe biden do u-turn on some of former president trump immigration policies another gbedu na yarn say extortion four police inspectors arrested in lagos. another gbedu wey dey for inside punch newspaper na im yarn say quit notice sunday igboro supporters storm igangan southwest governors should employ laws to cage killer herdsmen no be me talk am o monarchs na dem talk am. So our theory today for inside for now. School management release a memo on resumption of FY students. So we would like to go on commercial break before we move to the Gbedu for today's evening. So the number one Gbedu for today's evening. US President Joe Biden do U-turn on some of former President Trump immigration policy. The Tories say the new president from inside the United States of America, President Joe Biden, don't reverse Trump travel ban on Nigeria and other African countries. One US official say the travel ban now as a result of failures by the affected countries to meet US security and information sharing standards. Hours after an inauguration, President Joe Biden signed executive order to lift the travel ban so citizens from countries like Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Myanmar don't free to travel to USA any day, anytime. Another story wey dey for inside Punch newspaper na say um, lagos state police command don arrest four inspectors di tori be say the police command for inside lagos state yarn say dem don arrest four police officers wey allegedly harass and extort 70000 naira from a 16-year-old boy student on wednesday at ngab junction isheri area of lagos state di commissioner of police for inside lagos state dr sorry mr akeem odumoshu na im yarn for inside one statement signed on friday by di command spokesman csp olumuyiwa adejobi anoda tori wey dey for inside punch newspaper na im yarn say sunday igboro supporter storm igangan popular yoruba activist Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, has arrived Igangan, Ibarapa North local government area of Oyo State this afternoon. Southwest governors should employ laws to kill killer herdsmen. Itoibi said the Ondo State Council of Obas on Thursday called on President Muhammadu Buhari to caution his 8. Will comment of security matters of the country. The, ta- the traditional rulers react on comments based on President Buhari aid yarn on the order of Governor Akeredolu ejecting the herdsmen from all the forest reserves in the state. dem tok say di move no be to chase di fulani out of di state but to save it from activities of di bandits. Our Tori today for Inside for now. The school management don't release a memo yesterday concerning the farm practical year FPY. The management talk say the program will be done within the school premises in which COVID-19 protocol would be taken into place. The management also talks a finalist and 200 level to 600 level students of the College of Veterinary Medicine (COVET) will be allowed for physical classes and also for hostel bidding. Inform- information regarding practicals and continuous assessment and exam will be passed at the appropriate time. Lastly, inside our sports story news for today, Real Madrid's coach Zinedine Zidane tests positive for COVID-19. It be like saying I here you our story news for today's evening. You fit follow us on our social media handles to enjoy more of our fantastic programs. You fit follow us on Facebook at Campus Radar FNAB on Twitter at Campus underscore FNAB, on Instagram at Campus underscore FNAB. I still remain Olagu Kibanko Limtoli Biki Ibanga. Thank you very much for joining me today on our Tori News. Goodbye.